hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people know be small thing wonder shall never end my people hmm. benin republic don enter one chance Oh, wey we say the yoruba people sunday go lawyer don sue benin republic people say May dem come pay five hundred and sixty million naira my people. hmm dem say dem just carry sunday go put her for their deten under detention dia say for no reason e dey for there for no reason and dem still see sunday go passport now di sunday go lawyer di letter still understand say each day wey sunday go don spend for benin republic benin republic need to pay for everything. He said, because you know we just fit hear that for one country without no evidence, without no the person sin against that can go against the law of that country. And you decided to the continue to the whole Sunday Igboho. Now the Nigerian government consider talk say if Sunday Igboho finish for Benin Republic, he go come face Nigerian punishment again at Benin Republic. Ah. Now Sunday Igboho lawyer don talk say enough is enough. We don respect Benin Republic reach now they don't carry the matter go high court o wey be say now under echo ecowas so my people say benin republic too they are going against the law say benin republic they over they do tins benin republic no they do things against eh, according to the law say dem they do things because of say they hear one call from oga They hear one they we see one call from oga bubu say make dem continue to the whole sunday gboo dem continue to the whole sunday gboo without no enough reason say sunday gboo see wetin e do exactly crime o oh. sunday gboo na just stay one place just lock and put for one place and and the same benin republic president no even reason say one day one day he go come up for that position even buhari wey call you say go come up for that position He go come remain which kind relationship the benin republic and the yoruba people can't get together now sunday gboo lawyer now the tok say make benin republic pay sunday gboo say because the whole wey dem hold sunday gboo dem no suppose hold sunday go up till now say sunday go to take for benin republic detention and everybody they don't come out to talk about this matter. different lawyers don't come out some don't even close case file some don't even say hmm This matter now you don't get hand inside o this one not be ordinary matter. wey be saying they will just fit dey write write write later the type computer This one don't turn to nigeria government with benin republic now e come be like say immediately as they bring sunday go come to benin republic and i know say na all these fulani people. we start to see the eh, picture of fulani people, which is buratai and uh, buratai and benin republic president where they fly all over the social media Now, dear, na there say, we con know say it don red o oh. dis one wey be say benin republic immediately they arrest sunday go na nigeria eh, all these fulani government then. They don't fly reach benin republic now be they don't already conclude everything Don't sign all the paper because if benin republic no hear information dem no go just be carry o sunday gboo na information wey they get from the nigerian government na make the o sunday gboo for benin republic airport right now dis 560 million naira where be say sunday gboo lawyer come talk make dem pay to sunday gboo e say every day the single day wey sunday gboo spend for that benin republic now Benin Republic go pay put for. He said because Benin Republic cannot just feel like you won't lock a whole someone, put for inside prison, will not be criminal, no steal for that country. You know, be say, he permanent person for that country, na not meet anything bad market for inside in bag. All na can't do be say, na can't collect in document, everything. All out here. And just because they just want pass the cross, go another country so right now benin republic they let us stay the sunday gboo lawyer dey talk say they don sue benin republic people say see the every money where they dey pay where they go pay now the nigerian people call the talk say ah this sunday gboo lawyer dem don first see dem don first see talk say make benin republic um, nigeria government pay sunday gboo 20 billion naira at the end of the day even one naira nigeria government never pay the sit on top They no even they talk about the matter malami they talk say na sunday gboo na go even pay nigeria government say eh if they pay nigeria government eh dem pay sunday What whether na to appreciate that for wetin sunday gboo they do We wan divide di country i don't know why the fulani people they get hypertension say they wan separate everybody wan go on their own Now by force might be relationship we no understand so right now people call the talk say the so when I will be saying I saw the Nigeria the GSS people. They never still pay. This one they go to Benin Republic. Benin Republic go agree pay this money. Benin Republic go pay this money. I be they just to and say may they for release Sunday go make Benin Republic forget fear. Because the come like say Nigeria government not they give uh, Benin Republic mind o. Oh. My Nigeria government don't give Benin Republic mind wey be say their mind sef dey back. Because even if they talk about this money, I no sure say Benin Republic go because of this 560 million naira release on the go. Because the year the time when we say the courts decided to make Nigeria government pay on the go 20 billion naira. Which that one not even to say shake Benin Republic. Say they won't release Sunday go, make Sunday go they do waiting, make it they out freely, make it e they go home to go meet your family. Now, the country goes to the Benin Republic people. Definitely, if the Nigeria government did not respect and pay Sunday go that money, na benin republic go come respect say dem wan go pay sunday gboo because they thought say now sunday gboo na freedom fighter he's fighting for his people he's speaking for his people He his sunday gboo his voice to many people for yoruba land for for his state so that is why sunday gboo decided to come out and now what you call the pure bubu pass now be say oga bubu you don't want you next year now you go comot to dey hold sunday gboo see they wan divide country that will not be the not be the issue because you yourself come out. you don't spend the year wey we say you supposed to spend now. you don't almost spend and finish you come be the meaning of say they continue to the hold sunday gboo because if they say you new enter now we go dey think say you they fear o oh, make dem no go do wetin make dem no go come out you for the position where we say you dey Now you go dey think say you they fear but now na 2022 we now we we dey so 2023 you they come comot for that asshole rock you dey go back to your state you dey go back to your fulani land so right now yoruba people say make you leave sunday gboo make you make the same call wey you make make dem take hold sunday gboo make una still make the same call make dem take release sunday gboo because this malami don stand say his sunday gboo finish after the six months wey dem add to sunday gboo detention say sunday gboo go come still face court for nigeria if dem go must hold sunday gboo say sunday gboo must pay put for coming out to even talk alone say make fulani comot for yoruba land wey be say e still talk say yoruba people dem need to join their own say dey create form their own nation yoruba nation e say that one alone sunday go come face everything wey be say e don do now people dey ask say make dem bring evidence wey sunday go for kpeme pesin or wey sunday go for di kidnap people no enough evidence so my people, this money wey dem say make benin republic pay now e go make benin republic fear me. They release sunday go. e go make them even talk say we won't release sunday go. make e dey go house Now that one now be the main main question wey we say some a lot of pipo dey ask because many people feel now say if benin republic as dem don sue di benin republic so so benin republic go fit quick release sunday go. That's six months way they talk. eh They go quick cancel and make dem leave sunday go make e work waka freely but not just to release sunday go some documents, sunday go need to use travel too they need to pack and give sunday go back because continue to the old sunday go without no enough evidence I said I wan investigate investigation never still for several months eight months nine they go so I no remember say this person get wife and children e get mama eh my people go like make i read Waiting the benin republic eh, waiting the. Sunday Igboho lawyer talk about the about the Benin Republic where we say they sued them to court my people. The Benin Republic has been sued by Yoruba Nation agitator Sunday Igbo before the Community Court of Justice, the e Economic Community of West African States ECOWAS over the, East continue detention. Igbo filed a suit demanding 560 million naira damages for each day he has been imprisoned in the Benin Republic. This is wey we say this five, 560 million naira na im They ask us so. We all say Benin Republic even if they no pay the money at least make they release on Sunday Igboho on Sunday Igboho give freedom. May give freedom back. May they give her all the document where they don't seize for im hand even if on a eh you no fit pass on a country cross make na free I'm so dey go know the way whether I will go back to e fatherland be go pass there go another country to go continue e journey at least make on a leave sunday go because on una wan investigate somebody On una go use eh one year to take investigate the matter Now never even Now they add six months to it That six months no even give 100 percent sure say na go leave her for the august He not give hundred percent sure say na go leave for august so right now the yoruba nation the agitators they are tired of keep calling benin republic say sunday Igboho is not criminal They don't make a lot of petition and eh, dem don sign a lot of petitions still yes benin republic turn back here against them. and again a lot of people don't get up both nigerian lawyers benin republic lawyers still yet na still the same thing so some lawyer don't give up on top of this case so my people, as i come across the news na to say make i carry am come here to come share and with una alright my people, i go like to end the video for here make una let me know waiting on a think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe so that i no go miss any latest this way at the upload una bye bye till i come on wednesday bye guys catch my next video bye guys